iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ndabashuhuje mwese ndi jeffrey mutago mubaha ikaze mu biganiro tugiye kubagezaho muri aka kanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo n'ikiganiro cy'umuziki ikaze mu makuru yacu muri iki gitondo duhere mu burundi aho umunyamakuru florian irangabiye wari umaze imyaka hafi birafunzwe yarekuwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu yari yarakatiwe imyaka icumi y'igifungo ahamijwe ibyaha byo kuvogera imbibe z'igihugu no gukorana n'imitwe y'iterabwoba icyemezo cyo kumufungura ku mbabazi za perezida cyakiriwe neza n'abo mu muryango we abanyamakuru n'imiryango itegamiye kuri leta agifungurwa florian irangabiye yahaye abanyamakuru ikiganiro avuga ko anezerewe cyane kuko agiye gusubira mu muryango we yashimye abantu bose bagize uruhare mu irekurwa rye cyane cyane umukuru w'igihugu watanze izo mbabazi umva uko yabivuze ndi n'umunezero mwinshi cyane ndafise novuga ibintu byinshi novuga kuko ngiye gusanga umuryango wanje ngiye gusanga abana banje nizera ko uno munsi uza kuba umunsi udasanzwe kuri bo itariki ya cumi na gatandatu ukwezi kwa mwandagaro ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane izo bitariki idasanzwe mu buzima bwanje izo bitariki zo kwiyandika mu mateka yanje mu buryo butandukanye n'ubundi aha si ahantu hokwifuriza umuntu uwo ari we wese naho yaba umwansi wawe ni ukuri kuba umukuru w'igihugu nyakubahwa umukuru w'igihugu evariste ndayi agashobora kumpa ikigongwe ni ibintu ntazopfa nibagiye ni ikintu numva cankoze ku mutima cyane mu buryo budasanzwe ndamwifuriza iteka n'itekane ndamwifuriza ituze ndamwifuriza iterambere mu gihugu atwaye nanje mbamo kandi nanje ndi umunyagihugu umurundikazi ndamwemerera ko nzogerageza gukora ibishoboka kugira ngo ahamvuye nk'uko bahita ko ari mu ikosorero bazobone ko ndi umunyagihugu abereye kwitwa umunyagihugu w'akarorero kuko uko bigenda kose yaba ari akarenganyo yaba ari um, novuga uburyo umuntu yinjira ngaha uko bigenda kose si ahantu haryoshe si ahantu habereye nahaboneye byinshi nizera ko bizomfasha mu kubaka uburundi yifuza uburundi umurundi wese yifuza nkaba ndamushimiye by'umwihariko bimwe bidasanzwe kubera ko yambereye umubyeyi uno munsi nk'uko nawe ari umubyeyi w'abarundi bose nshima kandi amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yagiye arakora uko ashoboye kugatera akamo uno munsi uboneke ndawushike ko ndashima cyane kandi umuryango wanje ndashimira ababyeyi ndashimira abavukanyi ndashimira abo bose bamfise ku mutima nabone bagumye banyumvira kandi bambaye hafi mu buryo bucana buriya bashimira rero rero n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje nshimira cyane cyane rero uh, n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu by'i Buraya kuko wambaye hafi mu buryo budasanzwe nkashimira kandi Amnesty International nkashimira urwego rw'abaharanira agateka kazi na muntu bose ico navuze SDDH Sixte Venine Muraba ukuriye komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Burundi yashimye imbabazi zahawe umunyamakuru yongeraho ko yizeye ko n'abandi bafunzwe bagiye kurekurwa bakajya gufasha mu iterambere ry'igihugu yasabye akomeje minisitiri w'ubutabera w'u Burundi ko yakora uko ashoboye imibare y'abafunzwe ikagabanuka ijambo ni ijambo ryo gushima gushima ingingo y'umukuru w'igihugu yatanze ikigongwe kuri uwo yahora afunzwe kandi twizera ko hariho n'izindi ngingo zijya gukurikira kugira ngo n'abandi bafunzwe bashobore gutezurirwa kuko murazi ko twaba tubivuga mu maraporo yacu turasaba ko ibitigira by'abafungwa byagabanuka cyane kuko murazi ko iyo hari abafungwa benshi batabaho neza kandi badafungura neza ariko iyo abo bafungwa baronse ikigongwe cyangwa bagakurwa mu munyororo nibo bashobora gufasha mu iterambere ry'igihugu twibaza ko ivyo bizobandanya dusaba ko nyerecyubahiro umukuru w'igihugu yobandanya kugira ngo n'abandi turabizi ko bariko barabitegura binyaruke abo bandi basigaye nabo bashobore kuronka ico kigongwe tuca dusaba n'umushikiranganji ajejwe ubutungane ko nawe yogira ingufu kugira ngo akurikize iyi ntumbero nabo abafungwa nabo bashobore gutezurirwa kuko umwe wese mu byo ajejwe haba harimo ingene ashobora gufasha kugira agabanye ibyo bitigiri dusaba n'umushingamanza mukuru wa repubulika ko nawe nyine yogira iyo ngendo nyine kugira ngo twese mu burundi twumve ko ikituraje ishinga ari ukubitigira iby'abanyororo bishobora kugabanuka gutyo bamwe bahora birirwa ataco bariko barafasha igihugu bashobore kuza gutanga intererano yabo tuve mu burundi tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho leta ivuga ko imibare y'abandura ubushita bw'inkende izamuka ku rugero ruhangayikishije muri raporo yasohoye ejo kuwa gatanu minisiteri y'ubuzima muri kongo iravuga ko abagera ku bihumbi cumi na bitanu na magana atandatu na mirongo itandatu na bane bamaze kwandura iyi ndwara mu gihe imaze guhitana magana atanu na mirongo ine n'umunani Jimmy Shukran Bakomera.
Iyo raporo yumvikanisha ko abamaze guhitanywa n'icyo cyorezo ari magana atanu mirongo ine n'umunani kuri minisiteri y'ubuzima ibyo birashyira abanyekongo mu kaga gakomeye cyane ko kwandura ubushita bw'inkende ari benshi dr roger nkamba minisitiri w'ubuzima muri kongo avuga muri iyo raporo ko ingamba zo kurwanya ubushita bw'inkende zikiri hasi cyane kubera ko abanyekongo batarabasha kwiyumvisha uburyo indwara yanduriramo kuri we mu gihe hatagize igikorwa vuba na bwangu iyi ndwara ishobora guhitana abaturage benshi bitandukanye na covid cumi n'icyenda iyi raporo yumvikanisha ko ubwandu bw'ubushita bw'inkende muri kongo burimo gukwirakwira cyane mu ntara za Nyema Kivu ya ruguru n'iyepfo Ituri Kasai Centrale n'ahandi hose mu gihugu Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko by'umwihariko mu ntara ya Kivu ya ruguru agace kazengerejwe n'intambara itera uruja n'uruza rw'abantu nabyo bishobora gutera izamuka ry'umuvuduko w'ubwandu bw'ubushita bw'inkende bitewe n'ubwinshi bw'inkambi z'impunzi abahanga mu by'ubuzima muri kongo bavuga ko kuba iki cyorezo kije mu gihe intara ya kivu ya ruguru ifite inkambi z'impunzi nyinshi bishobora kuzatuma ubwandu bw'ubushita bw'inkende bwiyongera cyane muri iyi ntara kurusha izindi ubuyobozi bw'intara ya kivu ya ruguru buvuga ko kuva aho iyi ndwara yavumburiwe abandura cyane ari abahura n'impunzi cyane uyu ni madamu prisca luanda kamara umunyamabanga mukuru mu biro bya guverineri w'intara ya kivu ya ruguru La présence des cas dans la ville de Goma et en kuba mu mujyi wa Goma n'ahahakikije hagaragara inkambi z'impunzi nyinshi bitera kwiyongera k'ubwandu bw'ubushita bw'inkende iki ni ikibazo gikomeye cyane kuko minisiteri y'ubuzima nayo ikomeje gushakisha icyatuma iki cyorezo gisubira inyuma nubwo umuti utaraboneka cyane ibi biteye impungenge kuko mu nkambi z'impunzi niho hahurira abantu benshi kuri iyi nshuro hano mu mujyi wa Goma kurusha ibindi bice icyo duhamagarira abaturage abaturage ni ukwirinda uko babishoboye kugira isuku bakaraba amazi meza n'isabune n'ibindi ibyo bizadufasha kwirinda cyane mu gihe hari ugaragayeho ubwandu agomba kwerekeza ku kigo nderabuzima kimwegereye kuba mu nkambi z'impunzi ariho hagaragara akaga gakomeye cyane ko kuba mu mujyi wa goma n'intara yose hakwirakwizwamo ubwandu bw'ubushita bw'inkende biratera icyoba abaturage ibibazo ni byinshi nk'uko bamwe muri bo babwira ijwi ry'amerika icyo ntinya kuri iyi ndwara ni uko isuku nke ikomeje kugaragara hano mu mujyi wa goma ibyo ni ukubera ko hari impunzi nyinshi zaturutse mu bice bitandukanye kandi ubundi iyi ndwara tutari tuyimenyereye mu zindi ndwara twebwe nk'abaturage bidushyira mu kaga cyane gusa wenda dufatanyije n'ubuyobozi turashobora kuyirwanya cyane twubahiriza isuku nibyo nyuma yo kumva iby'iyi ndwara tubona ikomeye cyane niyo mpamvu tugomba gushyiramo imbaraga abayobozi bacu nabo bakadufasha bakongera imiti mu bigo nderabuzima ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka medecins sans frontiere msf rinakurikiranira hafi abarwayi b'ubushita bw'inkende mu burasirazuba bw'igihugu ryemeza ko imibare y'ubwandu ikomeje kugenda yiyongera kuva aho iki cyorezo cyataruriwe ariko madamu natalia torrent umuyobozi wa msf muri kivu ya ruguru avuga ko kugeza ubu nta mibare nyakuri y'abanduye mu mujyi wa goma bafite nibyo koko ubu turi gukorera mu nkambi zose zo mu mujyi wa goma no muri kivu ya ruguru cyane ko muri iki gihe monkeypox nayo yiyongeye ku zindi ndwara dusanzwe dufasha leta ya kongo kuvura impunzi n'abandi baturage basanzwe dukorera no mu bindi bigo bitandukanye ariko kuri iyi nshuro imbaraga twazishyize mu nkambi z'impunzi ntabwo imibare turayimenya neza kuko ubwandu bwiyongera umunsi ku munsi ariko ubu mu ntara yose tumaze kubona abantu bari hagati hagati ya magana arindwi n'igihumbi n'ijana dutanga imiti ku gihe kuko ibyo bizadufasha mu kurinda kwiyongera kw'iki cyorezo muri iyi ntara kandi msf niyo irimo gufasha leta ya kongo kwita ku barwayi b'ubushita bw'inkende cyane aho yibanda mu nkambi z'impunzi madamu natalia torrent yumvikanishije ko kugeza ubu bagihura n'ingaruka zikomeye cyane zo kurwanya ubwandu bw'ubushita bw'inkende haba mu baturage basanzwe ndetse no mu nkambi z'impunzi jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc tugeza umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara murabire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi umunyamakuru florian irangabiye wari umaze hafi imyaka ibiri afunze yahawe imbabazi na perezida evariste ndayishimiye ni icyemezo cyakiriwe neza n'umuryango we abanyamakuru n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike inkuru ya desire atungimana uwo mupfasoni w'umumenyeshamakuru muri radiyo igicaniro florian irangabiye yagiriwe ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana ryo kuwa cumi na kane ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane yaheruka gukatirwa gufungwa imyaka cumi na sentare nkuru ya ntahangwa mu gisagara ca bujumbura no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi umuriyoni abo bakorana muri radiyo igicaniro batina kamwe mu intangere kubona abamenyeshamakuru batasiba kuvuga ko yazira umwuga wiwe agirirwa ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rihagarika ivyaha vyose yari yagirijwe jeremy hatangimana avuga ko ari intsinzi ku mwuga wo kumenyesha amakuru turashima cyane ingingo y'umukuru w'igihugu yafashe yo kumurekura nta n'umwe atoshima ntawe utoshima gusa ni n'akaryo keza ko gutera intege umukuru w'igihugu kumbure kugira ngo ntibizi byame birinda gushikaho ari we afata ingingo yo kurekura umuntu uyu canke uriya aho ukaboneraho no gushimira kumbure abantu bose duhereye ku mukuru w'igihugu bagize ico bakora kugira ngo umesha amakuru Floriane Irangabiye afungurwe umesha amakuru Floriane Irangabiye ashobore kubaho muri ino myaka ibiri abamenyesha amakuru b'abarundi bakorera mu mihingo itandukanye nabo nyene bakiriye neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu basaba ariko ko n'abandi bafungiwe ubusa borekugwa imanza nazo zaciriwe abamenyeshamakuru batandatu bagirizwa gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi zigafutwa byabaye rero umukuru yafashe iyo ngingo byaduhaye umwizero byatweretse yuko n'ibindi bishoboka n'ibi ntabarabyiteze ariko biboneka yuko kumbure n'izindi ngingo nziza zirashobora gufatwa mu gihe umukuru w'igihugu yobona neza yuko isura y'igihugu igaragara neza mu gihe gufata ingingo nziza nk'izo yari yafashe zo kurekura florian irangabiye igiye gutuma n'abandi bavuga ati dukora umwuga wo kumenyesha amakuru na cyane ko n'itegeko ryaje ryakuraho ko umumenyesha amakuru adategerezwa guhanishwa umunyororo nibaza ko umukuru w'igihugu yego ararekuye florian mugabo sandra acafunzwe ariko mwibuke abimenyesha amakuru bimwe bimwe biraca ahabwa agasopo nibaza ko n'ibi byose bikwiye kuvanwaho kugira demokarasi itsimbatare turashima iyo ngingo kandi turiho tubatse foyani irangabiye kubona yatezuriwe nuko yoshikira mu biwe agashikira mu kazi kiwe ka minsi yose nk'umumenyesha amakuru wundi nka sandra muhoza nawe yahagaritswe ari mu bazize akazi kiwe nawe nyine yorekugwa mu bandi abandi bakiranye umunezero ingingo y'umukuru w'igihugu igirira ikigungo umumenyeshamakuru florian irangabiye n'abakenyezi justine nkuru nziza w'umuhari n'amahoro ati ni umunezero udasanzwe kubona umupfasoni agiye gusubira mu bibondo vyiwe ni umunezero mu bakenyezi bose ni umunezero mu barundi bose ni umunezero ku bavyeyi bose bose kubera umwe wese aca yibaza ati ahwi aragiye gusubira mu bibondo byiwe ese iyo dutabara akabigirira abandi abandi bari mu mabohero atandukanye ni benshi cyane bazira ubusa ni ukuri yakotse floriane nawe turamuhaye ikaze mu buzima busanzwe asubire mu muryango arera abana biwe umuvukanyi wa irangabiye naho atashimiye kuvugira kuri mikoro zacu yamenyesheje ijwi rya amerika ko ingingo y'umukuru w'igihugu yayakiranye umutima ushima floriane irangabiye yari yafatiwe mu gisagara cya bujumbura igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri agiye mu rubanza rw'umuryango avuye mu gihugu cy'u rwanda aho yari asanzwe aba yaciye ajya gufungirwa mu iperereza ry'uburundi aho yavuye yagirizwa kuvogera imbibe z'igihugu no gukorana n'imigwi y'iterabwoba irangabiye yavuye mu iperereza yimurirwa mu ibohero rikuru rya mpimba mu gisagara cya bujumbura aho yavuye yimurirwa mu ibohero rikuru rya muyinga mu buraruko bw'uburundi amakuru yatangajwe ni uko muri iryo bohero yarakubaguwe n'abari bajejwe kuricungera bituma yimurirwa mu ibohero rikuru rya bubanza aho iyo nkuru nziza yaje imusanga desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika iyi nkuru mushobora kandi kuyibona ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri fesibuke vowa radiyo yacu mu burundi kandi muri komine ya kabezi mu ntara ya bujumbura nta mashanyarazi yari yahagera abahatuye bavuga ko bibasigaza inyuma mu iterambere inkuru irambuye tiyarive ndayishimiye aha turi ku mutumba wa ramba muri komine kabezi aho abakunzi b'ijwi rya amerika bishikiye ahasanzwe harashinzwe ibyuma bitwara umuyaga nkuba gushika ubu nta nsinga zirashigwa ko abahaba ariko barashima kubona ibyo byuma byarashinzwe kuko ari ikimenyetso c'uko umuyaga nkuba ugiye kuhashwara nta bitigiri abakunzi b'ijwi rya amerika babashije kumenya iby'abantu baba kuri uyu mutumba wa ramba ndetse n'abagize komine yose ya kabezi basigura ko bari batanguye kwitegurira gukoresha uyo muyaga nkuba mu bikorwa by'iterambere kuko kutagira umuyaga nkuba bituma baguma inyuma mu iterambere uko niko babisigura ni uko busira ko inshinga hama karahura umuyaga nkuba kugira natwe turo amatara haba ibintu by'iterambere hari uko abantu bashobora kuba badandaza ibintu ntibihave bigira ingorane nk'amata amatara amatara birafasha cyane bituma tuba ahantu hameze neza kandi habona kandi ducuruza ibintu bigasohoka nk'aha aka kazi kacu dushobora gukoresha imashini z'umuyaga nkuba amateriye de sudire amasaro do kwafira n'ibindi n'ibindi twagomba ahubwo bice binyaruka dutangure kuri habona abanyagihugu baba muri iyo komine bemeza ko basigaye inyuma mu iterambere kuko komine babamwo isa n'iyegereye igisagara ca bujumbura bavuga ko bahura n'ikibazo co kutaronka n'aho bakanyisha ibintu bishobora gupfa iyo bitagiye muri firigo birimwo inyama n'amafi naho amatelefone yabo bavuga ko bifashisha abakoresha umuyaga nkuba uva ku mirasire y'izuba ariko naho hakaba atari henshi habegereye ikindi bavuga ni uko kutagira umuyaga nkuba bituma n'abasuma babiba buri munsi aho batubwiye ko bashobora kuryama bagasanga basuma inzu yose bayogeje iyo tugomba ibintu bijyanye na firigo urumva twajya kurondera iyo ayo mafirigo ari hari umuyaga nkuba ibintu bijyanye no gusudira nko mu gihe cy'uja gukubisha nk'ibigori cyangwa imyumbati byatugora ugasanga tugiye mu bya kanyosha usanga bibye mu mabotike no mu mazu barinjirayo kandi uryamye mu nzu bagasahura uturi mu nzu twose ukaza gusanuka usanga ibintu byose babitwaye bene yagiye ibotike yanjye ngaha bayivye vyose uyu mukenyezi avuga ko bamaze kumwiba inshuro nyinshi cane ati banteye ubukene kuko n'utwo nguze mvyuka badutwaye avuga ko bikinga umwiza bakiba abanyagihugu niba barantwara impuzu zose barantwara n'utuntu tutu hera nyene two gufasha umuryango je ndi umupfakazi kandi baranyivye gose gushika ubu unya nta kintu mfise imbere n'inyuma bivuye kubasoma baguma badutera batwiba ubwo mengo bafise n'ibintu bazirika ku bantu kuko usanuka ibintu byose bavyivyo utazi nyene bayinjiye ngaho muri iyo komine nyene ya kabezi barafise ivyiciro by'amashuri atandukanye abanyeshuri biga ivyigwa bikenera ko bakoresha umuyaga nkuba babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko bibabuze amahirwe menshi mu vyigwa vyabo nk'ubu nko kw'ishuri niga ko twiga ivyigwa bimwe bimwe byasabwa ko hakoramo umuyaga nkuba canke ivyuma dukoresha mu ishure bimwe bisaba ko umuriro uva ku muyaga nkuba ariko bitakunda kubwiyumva ico twosaba nuko botunyarekeza agira natwe ngo dutangure gukora nk'abandi abakunzi b'ijwi rya amerika bagerageje kurondera abajejwe intwaro ngaho muri komine ya kabezi bavugana n'umukuru wa zone ramba icoba kiriko kirakogwa kugira ngo umuyaga nkuba uboneke reyimose ngiyumva araremesha barongoye ko igikorwa co gushirako intsinga muri ivyo bice kizotangura vuba n'aho atakiringo yerekana ubusanzwe ibibazo by'umuyaga nkuba biri ngaho gusa no mu gakungwe harakenewe ko haja umuyaga nkuba kuko hari ku muvuduko muremure no gutera imbere hanyuma ziriya nuze bashinze biriko birakora kugira ngo bashireko amasinga ni ukuba bariko barakorera muri kabezi abahejeje kabezi nibaza ko baca begereza gushira isinga harya nyene mwabonye kwiramba naho batanguye gushinga amapoto komine kabezi iri mu makomine yegereye igisagara ca bujumbura aho kuhashika uvuye muri komine ya kanyosha harimo ibirometero hagati ya bine na bitanu imitumba imaze gushirwamwo ivyuma bitwara umuyaga nkuba ni imitumba ya ramba mena kiremba na kabezi yose ikaba iri muri komine ya kabezi intara ya bujumbura thierry ndayishimiye ijwi rya amerika kigali
ikiganiro c'abakenyezi aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo ikiganiro c'abakenyezi ni ku ijwi ry'amerika
mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo muri teritwari ya uvira abagore batawe n'abagabo babo abapfakazi n'abafite abagabo b'inyanda bahitamo gukora imirimo ivunanye ariko bakirwanaho bagatunga imiryango yabo ni mu kiganiro cy'abategarugori mwateguriwe na vedaste ngabo ugeze muri bimwe mu bice by'iyi teritwari hano urubibi n'igihugu cy'u Burundi usanga benshi mu bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka abandi bafora mu migezi abandi nabo bari mu mirima mu gihe abandi nabo baba bari guseba imisenyi yo kugurisha iyo uganiriye na bamwe muri bo bagaragaza ko impamvu bajya muri iyo mirimo ari uko ari abapfakazi abandi bakemeza yuko abagabo babataye abandi nabo bakavuga yuko abagabo babo ntacyo bakora bitewe n'uko ari abasinzi niyo nsaba christine ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko afite umuryango w'abana barindwi yahungiye muri kongo umugabo wamaze kumuta twamusanze ku mugezi wa gavimvira ari guseba umucanga wo kugurisha kugira ngo abone ibyo agaburira abana be asanga gutunga urugo wenyine ari ingorabahizi ndashobora kurirwa ntariye nkaza kujya ku mugoroba naho nyine ariko akana kanje gato k'agahungu kavuye gusega kashobora kujya gusega iyo kakazana utugoye dutatu cyangwa tune toyi hawa amaze imyaka itatu umugabo yaramutaye nawe ashimangira ko yugarijwe n'ibibazo byo kubura ibyo atungisha abana be batanu umugabo yamusigiye ndashoboye kuba twaraye inzara nkabwira abana tugende tuze guhangayika tuze gukora tugakorera nk'ibyo bihumbi bitanu nkaca mbwira abana ati dutware ubusombe tukabuteka tugaca turya rimwe kugira ngo tugure kajya gafu isabune nayo ndashoboye kumara n'indwi tutamesa tukamara n'indwi zibiri tutamesa hejuru y'iki hejuru yo kubura agasabune na ka karasiyo kuko tuba turi ko turahangayika umwana yagwara ngo nze ku bitaro nkaca mfata twa duhera nagiye gukorera ibihumbi bitanu nkaca ngena kugura imiti y'iki y'umwana saba abagore gusa bavuga yuko abagabo bata bagatunga imiryango yabo bonyine hari n'abandi batunze imiryango yabo bitewe n'uburyo abagabo bakoresha nabi imishahara yabo uyu mugore ufite umugabo w'umusirikare twahuriye nawe agiye kumesera abaturanyi ku mugezi wa karimabenge kugira ngo abone amafaranga yo kugaburira abana be kugira abana barye ni ukuja ku miryango y'abantu kuja kudodora wabona aho nyamba uri gusaba ikigozi cy'umuceri nyamba uri gusaba ikigozi cy'ifu hariho umuntu agusayidira akaguhereza ukamuririra akaguhereza ukaja gutekera abana ahandi tugafura niko tubayeho abagabo bacu basirikare tugomba icyo dusaba no kugira ngo bave muri ibyo barimwo kugira natwe tugire tuzoze turabona umushahara kugira tubeho neza n'abana babo babeho neza ijwi rya amerika ryasuye abagore bakorera imirimo itandukanye ku mupaka wa kavimvira uhana urubibi n'uburundi batubwira uburyo batunze imiryango yabo naho imana chantal agendana ubumuga atunze umuryango w'abantu batanu binyuze mu mirimo akora yo kwambutsa ibicuruzwa biva mu burundi biza muri kongo mfite abana batanu nashoboye kuva nka ndose n'uduhumbi dutanu cyangwa icumi nkagura ubufu nkagura indagara nkacumba ubugari tukarya tukabaho iminsi ikabandanya ni gute utunze umuryango ugendana ubumuga ubona inzu umuryango ugendana ubumuga bwa mbere yatanguriye mu kazi k'inzoga akazi k'inzoga nyine bisa n'uko umengo baratwangiye ariko twaciye tujya kuza turicara hajya nyine kuri duwane uzanye akazigo k'igihumbi ushiramwo ka bibiri ushiramwo hari igihe ukwiza rasiyo yo kurya urumva nyine tubayeho uko nyine aha kavimvira kandi twahuriye na bati nowela umugore w'umupfakazi utunze abana cumi na babiri yarimo yururutsa amabido ya lisanse mu mato yo kugurishiriza abashoferi b'abarundi avuga ko atunze urugo rwe wenyine binyuze mu mirimo y'ubucuruzi akora lisanse nimbayeko muri iyi minsi yose ubona amafaranga angana nk'ibihumbi icumi cyangwa ibihumbi bitanu bivana n'uko nadandaje wagera mu rugo nkaraba ukuntu nsumira abana bo nyine ibihumbi bitanu hasigarana nk'ibihumbi bibiri byo kubafasha amagwaye ashyitse n'iki wabwira abandi bagore umugore arifasha wenyine nturindira umugabo undi azogufasha iminsi yose umugabo adahari cumenya ukuntu wifasha ufishe umugabo uca uraba ukuntu kudandaza igihe ujya mugabo adahari bijya nyine bikaca bigufasha ko ubaho n'abana bamwe mu bagabo twavugishije tubabaza impamvu bata ingo zabo batubwiye ko iyo bagiye gushakira imibereho kure y'aho batuye bagerayo bagashaka abandi bagore abandi nabo bavuga yuko bata abagore babo bitewe n'uko bitwara nabi ijwi rya amerika ryashatse kumenya umubare w'abagabo bata ingo zabo muri iyi teritwari ntibyadukundira mu busanzwe nta bufasha leta iha abagore batunze ingo zabo gusa mu rwego rw'amategeko leta ikurikirana abagabo kubera guta abana babo ndetse ikabategeka gutanga ibibatunga abenshi mu bagabo bata ingo zabo usanga bari babanye n'abagore mu buryo butemewe n'amategeko bedase ngabo ijwi rya amerika ubuvira ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega mu matwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umugore gito agutatira aguseguye umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
tuvuge ibigwi ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika tuvuge ibigwi ijwi ry'amerika amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima ijwi ry'amerika dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri iyi sanga ku ijwi ry'amerika ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika
inshuti mukomeje kudutega amatwi mu kanya n'ikiganiro cy'umuziki hano ku ijwi ry'amerika ye jeffrey mutagoma mwari kumwe kuri mikoro mbasezeyeho mbifuriza wikendi nziza
It's Lebanon is on the beat. Baby, stop where you are. Take it easy before you take it too far. Abanza kuitunganya. Somebody stop her, she knows me. I feel I'm a star. Then she mess around and rip up my heart. Banshaka kotu jana. So I made it out that door. I think I should leave, yeah. And now she dancing, dancing, what a tease. She bout to make me sweat, know what I mean. Icha mkwere kama nami. This chick is bad, that's for me.
Don't love your figure and your perfect design. Top shelf kitty, yeah, you're certainly fine. All up on my mind is so I can make your mind. A gentleman thing, so me not cross the line. 'Cause